ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza se muri kumwe na thomas kamirindi mu kanya ni ikiganiro muri isanga turavuga ku biganiro by'amahoro hagati y'abarundi arusha ariko rero oriyani itange ishaka turi kumwe abanza babwire muri make amakuru yiriwe oriyana murakoze cyane thomas kamirindi ndabaramukije mwe mwese muduteze amatwi mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi mu ndwi imwe igiciro cyo kunguruza umuntu ava mu ntara imwe ajya mu yindi cyaduze kuva ku gihu ku bihumbi bine kijya ku bihumbi bitanu kubera ibura ry'ibitoro mugenzi wacu jean bosco ndarurinze turi kumwe ari mu ntara ya kirundo aho uruja n'uruza rusa n'urwahagaze jean bosco urashobora kutubwira icyo gitoro ni ikibazo gisa n'ikitoroshe na gato mu gihugu aho mu buraruko kimaze ikiringo kim- kingahe gisa n'icyabuze
ego yane haraciye ikiringo cy'ukwezi igitoro kiboneka nabi nabi ariko rero eh, igihe kitari gito aba ntihari bwaboneke cyane aho eh, uruja n'uruza rushobora kumera nk'urutagenda neza nk'uko biriko biraboneka uno munsi ndetse eh, naho uko kwezi kose byarashika eh, kikabura ariko ntivyari bwagire ingaruka mbi nk'iz- nk'iziriko ziraboneka uno munsi kuko ubu eh, aho bigeze guhera mu ndwi iheze eh, niho hatanguye kuboneka iduzwa cyane ry'ibiciro aho uno munsi kuva eh, uva mu kirundo uja ingozi canke kuva ingozi uza mu kirundo gutyo kuva ingozi uja imuyinga canke kuva imuyinga uja ingozi canke kuva imuyinga uza mu kirundo aho hose itike igeze ku mafaranga y'ibihumbi bitanu mu gihe umuntu umwe yahora arihishwa amafaranga ibihumbi bine Eh, uko byagaragara rero, nko muri icyo gitondo ko aho twari eh, ku gituro cy'imodokari zija ingozi eh, zigatwara ndetse n'abantu babandanya ingendo baja imuyinga eh, byaboneka mu gisagara ca kirundo ko hari eh, ubukene cyane bw'imodokari aho abantu bari bahagaze bavuga ko bazindutse eh, akanyomvi kugira bategere ariko bakaba batari bwashoboye ku- kwiyunguruza ndetse iboneka ikaba eh, byagaragara ko bayiniganira ko cyane udafite inguvu Ego.
eh, ukaba utashobora kuronka byoroshe umwanya No- wo eh.
w'ikibanza wi- mu modoka none jean bosco icyo kibazo mu buraruko abajejwe ubutunzi bavuga ko ikibazo gihagaze he neza na neza canke harakizero kuko mu minsi iri imbere kigiye kuboneka mu- muri ako gace
ego oyane abajejwe ubutunzi eh, ko twashoboye kugerageza turaca ku biro by'intara kugira turabe eh, nk'umuhanuzi wa buramatari ubwa- ubwiwe twarondeye buramatari dusanga si hari n'umuhanuzi ajejwe ivy'ubutunzi nawe nyene dusanga bafatiriwe ariko rero nk'abajejwe nk'abantu basanzwe bakora mu vy'ubudandaji abadandaza abasanzwe batunzwe n'akazi ko kunguruza abantu n'ibintu barabona yuko eh, ikibazo cy'igitoro gisa n'ikitoroshe na cane cane nk'ungaha mu ntara ya kirundo abenshi Murakoze.
bahora eh, binyavya mu gihugu cy'u rwanda bakanywesha imiduga ariko uno munsi kubera imigenderanire isanzwe itameze neza eh, ni- abenshi ntiba- ntibakunze kwirukira cyane muri ico gihugu urakoze jean bosco mu kanya kari imbere udutohoreze neza duhe iyo nkuru mu buryo murambuye urakoze cyane ahandi naho umwigisha yigisha ku ishuri ryisumbuye ryitiriwe umweranda tereza mu gisagara cya gitega yaraye akubiswe asanzwe muhiriwe yakubiswe n'umubyeyi w'umwana w'umukobwa yiga ku ishuri yigisha ko icyo yamuhoye ngo yatumye umukobwa wiwe ayoberwa fidel danton araduha ibindi kuri iyi nkuru fidel turi kumwe
turi kumwe neza oyane Eh, Fidel uwo mwigisha yakubiswe ate amagara yiwe yifashe gute muri aka kanya uwo munye- uwo muvyeyi Ah, uwo mwigisha aho twamubonye aho yari yaje kwitwara imbere ya sentare ya parike nkuru y'igihugu mu ntara ya gitega yari afise ukuboko kusa n'aho yakashutse bari bara- baboshe n'ibande hamaguru kw'iburyo naho ku murundi haboneka ko uruguma biboneka yuko yakubiswe nyene Ah, ngo yakubiswe rero ejo mu kazangazanga ku mugoroba aho umuvyeyi w'umwana yigisha amusanze muhiri we muri karitsiye ya nyabututsi amubwira ko eh, ariwe yatumye umwana ayobegwa ngo none rero ngo bagire biburire niho rero ngo yaciye amurengera ko none ngo aramukubita gusa abantu baje gutabara ndetse none ngo uwo mwigisha nta guciriyemwo uwo Fidel mwigisha nawe nyene akaba Fidel.
yarakubiswe aho yagerageza kuja hagati ngo abanguranye Uradu- uradutunga akanya katubanye gake ariko uradufasha udutohoreze neza impamvu uwo mwigisha n'uwo mubyeyi bashwanye mu kanya kari imbere urakoze cyane
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga makoca tembele umunyamabanga wihariye w'umuhuza mu biganiro by'abarundi perezida benjamin mkapa yatangaje kuwa kane ushize hari ku itariki ya karindwi y'uku kwezi ko ibi biganiro bizasubukurwa ejo kuwa kabiri arusha muri tanzania kuva ku nama ya mbere yabereye entebe muri uganda mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka ushize kugeza ubu ibi biganiro nta na kimwe birageraho bipfira hereru ni iki gituma bidatera imbere nibyo tugiye kuganiraho umutumire mukuru ni umumenyeshamakuru patrick nduwimana umuyobozi wa radiyo bonesha akaba kandi umukuru wa abr association burundaise de radio diffuseur urunani rw'amaradiyo mu burundi nk'abatindiye rero mureke mubazanire patrick we urahura akomeye
ndaho ndaho mwiriwe yego yego tugushimiye rwose akanya uduhaye muri iki kiganiro murisanga ku ijwi ry'amerika niko ibi biganiro ikibazo cya mbere bibangamiwe n'urunani umwanya w'urunani senarede I- i- ibyo bintu mwebwe mubi- mubi- mubisobanukirwa mute mwebwe mukurikirana iby'ibi biganiro n'amakuru y'abarundi muri rusange
Eh, ibiganiro uko ndabibona ah, mu burundi kahise eh, k'umugambi w'amahoro byarerekanye yuko ibiganiro mu ntango byama bigorana Eh, binyibutsa igihe perezida buyoya ah, yari afise ibibazo na leta yiwe hariho imigwi myinshi igwanya leta yiwe harimo cndfd fnr n'iyindi mice myinshi Eh, icyo gihe eh, warabona yuko oh, leta yiwe yagerageza gukwega amaguru eh, mbere yo kujya mu biganiro ikavuga yuko hari abo idashaka ko bivugana igasinya amasezerano na bamwe abandi ikabakumira ikanagira iki bagiriza bita yuko ari abantu eh, bafite ibyiyumviro by'ihenya- by'ihonyabwoko abo ba cndfd n'aba fnr bahungabanya umutekano Eh, ubiravye rero ico gihe eh, abahuza nibo bahagurutse aha mvuga umuhuza nyakwigendera Julia- julius eh, kambarage nyerere mu nyuma asubirizwa na eh, nyakwigendera eh, uhuza nelson mandela nibo baciye bashyiramo inguvu kugira ngo eh, basunike ibiganiro leta yaguyeya y'icyo gihe yemera kuganira n'abantu bafitaniye amatati ni ukuvuga abo nokwita key players les acteurs clés Mm.
urabona rero n'ubu eh, inyifato ya leta ya nkurunziza nicyo kimwe eh, n'igihe ca ah, ca buyoya nabo nyine urabona yuko bariko baradadaza bavuga bati ngomba kuvugana n'aba abasinda bakeneye ni uko nyine eh, intango yamimeze uko ariko nibaza ko buke buke eh, bi- biteba bikadadanuka eh, cyane cyane bivanye n'ubu- eh, n'ingene umuhuza abyifatamo eh, Mm.
bivanye n'ingene eh, abakuru b'akarere kuko ikibazo ubu kiri mu minwe ya east african community Mm.
eh, ingene baz- ba- bazyifatamo eh, ariko se nku- u- ukoze i- u- uge- igereranye hagati y'ukuntu za leta zigenda zitse- zitseta ibirenge zivuga ngo uyu nguyu simushaka kuvuga sinshaka kuvugana nawe uyu sinshaka kuvugana nawe kuri wowe n'abandi mu bikurikiranira hafi mu gifaransa ibyo twita analize mwebwe musanga biterwa n'iki leta iba ishaka kuguma kugumana ubutegetsi cyangwa se hari izindi mpamvu mwebwe mubona
ahanini rihagaze kuri leta kuko eh, dufashe nka leta ya nkuru nziza uravye ukuntu kuva igihugu kigiye mu ngorane eh, kuvaho eh, ni uko abantu badakunda kubivuga ikibazo cabaye manda ya gatatu ya perezida nkuru nziza uravye ukuntu eh, habaye impari kuva mbere bagerageza guhindura ibyizwa shingiro bikanka eh, mu nyuma baratora ubundi buryo bwo kugira ngo bemeze ko nkuru nziza afite afise afise uburenganzira bwo gusubira kwitoza ubugira gatatu ivyakurikiye naho busubiramo murabizi Eh, urumva eh, leta ya nkurunziza yashyizemo inguvu nyinshi kugira ngo igume ku butegetsi irakoresha amatora ku nguvu eh, atabahiganwa nyabo barimwo eh, uburyo byagenze murabizi eh, ingene abantu bagiye barakuramo akarenge abarorerezi icyo bari bari imigambwe ntiyavyitabye Eh, urumva rero kugira barekure eh, baramaze gukoresha inguvu nyinshi biragoye nicyo gituma rero u- wumvise n'amatangazo asohorwa ubu n'umugambwe uri ku butegetsi bavuga bati arusha eh, ubu bavu- bayita ngo ni arusha ya kabiri ngo ntayo ntayo bakeneye kuko ngo ni arusha y'amagaburanyama urumva mu kirundi amagaburanyama ni ukuvuga partage du pouvoir Muri ico Gusangira gihe rero, ubutegetsi.
eh, eh, Eh. komeza muri icyo gihe rero pndfpd ni ukuvuga umugambi wo ku butegetsi na na leta irongowe na nkuru nziza kugira rero uyu munsi bumvishe yuko hashobora kuba partage du pouvoir kandi bobo bemanga yuko bariho ku mategeko abandi bati muriho ku mategeko ahubwo eh, mwarahonyanza ibyizwa shingiro mwarahonyanza amasezerano yarusha abo rero ndiko navugana abamugwanya ni senarede ni bariya ba sosiyete sivile batenderanya n'ikiringo cya gatatu ciwe Eh, urumva naho bihagarara ni impande imwe ahanini kuri leta ivuga ati oya jewe sinemera eh, mwebwe sinarede sinabemera kuko dayere mwe mwitwa aba- abaputiste mwitwa abateroriste Eh, urumva naho rero bihagaze ni ukugumya ubutegetsi eh, biciye mu nzira zose ariko na senaredi iravuga iti batadutumiye nk'urunani ntabwo natwe tuzabijyamo ibintu bizakomeza bizambe ntabwo dushaka ko batumira umuntu umwe umwe utugize ibyo ngibyo byo mubibona mute mubisobanura mute Eh, niyo irashobora kuba intambamyi kuko urumva impande zibiri zegwa n'amatati zidadaje ibintu birahagarara ni- ni- ntibitera imbere Eh, ariko ni uko ntaramenya eh, eh, amakuru y'imvaho abazokwitaba ejo ibiganiro Eh, ariko amatwi asumira eh, umuhuza yoba yashimye gutumira abo muri sinarede eh, ntibagende nka sinarede mugabo bagende umwe umwe ku gitwi- ku gi- ku gi- ku giti ciwe Eh, sinarede ntiturumva aho ihagaze gushika ubu kuko bo- bo bavuga yuko batumira nk'umugwi umwe Eh, ubwo rero ngira ngo ejo tuzoronka amakuru y'imvaho tumenye yuko sinarede yemeye ikagondozwa ikagenda eh, ni ukuvuga eh, novuga individuellement eh, atari nka entité Eh, tuzobimenya umuntu neza.
ku muntu Eh, atari urunane atari umugwi
atari umu- atari atari ibice bice eh.
Eh, radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda patrick hari abantu rero bategereje kugira ngo mwiganirire ndetse uwa mbere muranitiranwa nawe ni patrick ari i kigali hanyuma alexi na nsengiyumva nibo bategereje kugeza ubu ngubu noneho tubahamagare rimwe patrick nduwimana abasubirize rimwe nibutse ko patrick nduwimana ari umukuru wa radiyo bonesha akaba n'umukuru wa abr urunani rw'amaradiyo mu burundi patrick uri i kigali bite byawe urahura akomeye
ni meza ngaho ndakomeye ndashima ye none hari icyo ufitiye bazina wawe ikibazo patrick nduwimana
Eh, mbo ikibazo rero novuga ko mfite mfite ikibazo kimwe n'igitekerezo Eh, igitekerezo rero novuga kuva uburundi birabikibaho twagiye dutwagwa n'intwaro novuga ko byamye zikunda ubutegetsi baku- bamwe bakunda ibintu byo kwiba igihugu atakindi bamwe bashyira imbere ataneza y'umunyagihugu bamwe bashyira imbere ari nayo mpamvu gushika uyu munsi ari byo ari byo ngorane turiko turabona mu gihugu cyacu nta gushyira ingorane eh, z'abarundi imbere ibibazo abarundi dufite mugabo bobo bashima yuko eh, boja mubyo kwama baja mubyo biganiro nyene bigira nyene bya bindi nyene umwe wese ashaka kwikwegerako ashaka eh, ibimuteza imbere wewe n'umuryango wiwe atibagirwa ibibazo bihanze abarundi uko bimeze Eh, ari nayo mpamvu gusa uyu munsi uriko urumva none muri senarede uwo munsi bamwe bavuga bati ibiganiro tuzovyitaba abandi nabo ngo dutegerezwa kwitaba nka senarede Mhm.
niyo ngorane gushika umunsi abanyepolitiki b'uburundi bafite Mm, Eh, akabazo nabifise nokwibariza patrick mazima mhm.
Eh, patrick ningihe ngorane ubona abanyepolitike b'iwacu bafite ku buryo badashobora guteza igihugu imbere nk'uko tubona ibindi bihugu turiko turabona biri ku- gutera imbere ku ntambwe ishimishije ni ikihe kintu ushobora kubwira abanyepolitike cyangwa ubona wewe kibuze mu banyepolitike b'iwacu b'i burundi ku buryo natwe dushobora gutera imbere tukabona nk'ibindi bihugu uko bimeze uyu munsi
Yeah.
Ni- nabifise, murakoze.
patrick nawe urakoze noneho duhamagare alexi alexi wiriwe
niriwe neza tomasi none akabazo kawe
yego ni intererano tomasi yego ariko uvuge mu magambo magufi
cyane rwose yego
ubwa mbere patrick ndamuramukije yego arakumva Ah, hanyuma eh, ubwira kabiri eh, nafise icyo nterera kuri ibi bintu ibiganiro bizobeje hariya ayi harusha muri tanzania Mm, Ah, je nagomba nsabe abantu bazokwitaba ibiganiro Eh, nkabasaba kuko muri bo muba bamaze kumva harimwo abigisha baba muri sogondere canke mu mashuri ya kaminuza mbere ugasanga ivyo bigisha bigisha abanyeshuri sivyo bagiye gukora mu biganiro nk'akarorero eh, baravuga yuko eh, iyo ugomba ibintu vyiza hariho ivyo ubanza gutakaza nagomba ndabasabe rero ntibazogende umwe wese ku gatwe kiwe yizigiye gutsinda ijana ku ijana ariko niyaronka nk'ibice mirongo itandatu canke mirongo irindwi ivyo bisigaye bazoca babiganira ko hanyuma eh, abarundi turonke akoyoka ikigira kabiri nyakubahwa thomas yego
eh, uyu uyu mutumire arabizi wewe n'umumenyesha makuru hariho ibintu eh, cane cane agapibise gakunda guca muri radiyo isanganiro kati ukuri gushirira mu kuyaga kandi nta misumba ingingo Mhm.
Ah, aba- ni ukuvuga abazoja mu biganiro bo- bo- ako gatima bo- bokagarukana kuko bama bari muri studio za maradiyo atandukanye ariko ivyo ba ivyo bavugiye yongera akaba ntibavyibuka Mm.
hanyuma ngira nsoderere ko aka kantu kavuzwe na nyakubahwa umuhuza nelson mandela Eh, yakavuze mu congereza ati the powerful weapon is not eh, violence but is it, is it is talking to people bivuge mu Ni kirundi ukuvuga- yego Mm, ni ukuvuga ko eh, ni ukuvuga ko ikigwanisho gikomeye atabwo ari imirwano canke ubundi bugizi bwa nabi Ni inkoho, ariko nta n'ubwo ari ibiganiro inkoho.
kuvugana n'abanyagihugu eh,
ni uko Thomas ni ukuvuga rero n'izi mpanuro nagira ngo mpe abantu bazokuja mu biganiro bazogende umwe ntazogenda avuga ngo agiye gutsinda ijana ku ijana ariko bazorabe bahurire kuri kimwe uzonka ibice bike arabe ivyaheba n'ivyo atahana tugire amahoro ye alexi nawe ugira amahoro ijwi rya Rero, amerika Thomas.
ye duhamagare na nsengiyumva nawe ari bujumbura kimwe na alexi nsengiyumva wiriwe
mwiriwe neza ikibazo cyawe
Eh, je ni nk'intererano ndaramukije abariko barumviriza ivyika n'umutumire wacu yego
bo intererano yanje ya mbere nashaka kuyiterera abo mu runani senarede ivuga yuko badatumiwe nk'urunani senarede batokwitaba ibiganiro Mm,
mu bisanzwe eh, uko je mbona ibiganiro n'ibiganiro hamwe hoba ari ku neza y'abarundi atari ku neza y'u- y'amagaburanyamakumwe babivuga jewe nibaza ko ubutumire uwo ari we wese umuntu atumira atokwanka ijambo atara- atokwanka ubutumire atarumva ijambo rihavugiwe mm,
Eh, kuko nabo irya senarede ifise imigambwe yigize hamwe batumiye umwe umwe no kuvuga bohurirayo bari bakwiye kugira inama y'iwabo bagapfundika bati uwuzogenda wese azogenda ashikiriza iki kumbure bagiye basara imigambwe cumi bose bafise ivyo bashikiriza bimwe nibaza ko vyokumvirwa gusumba ko botumira umuntu umwe akagenda baserukira vyokumvirwa cane iyo biriko bivuga abantu benshi yego
iyo yoba ari intambwe ahubwo bagize babatumiye umwumwe bitwaze ngo abarundi tugume tumerewe nabi kubera yuko batatumiwe ari izina eh, eh, biba bisa na birya abo ku mu- umugambi uri ku butegetsi bamaze iminsi babazomera ko baba bagomba amagaburanyama ye nsengiyu urakoze Eh, o- o- ariko gato ku mugambi uri ku butegetsi naho hari ico nagomba kuwuvuga ko yego
Eh, nk'uko baturongoye nabo nyene barazi ko baciye mu biganiro twashaka tubasabe nabo nyene utacahevye ntacaronka bagira ikintu bahevye bemere kuganira nabo batavuga rumwe kandi ibiganiro ntibaguma bavyita amagaburanyama kuko nabo nyene aho bari bahashizwe n'ibiganiro kumbure simvuze ngo ni bahere byose mugabo nabo nyene barabe ku neza y'abarundi u- ico bogira kugira umurundi wese amarira umurundi arimwo ntihagire gusubira kureba bose barondera ineza y'abanyagihugu kumbura abanyagihugu basubire gutwenga nk'uko mu myaka iheze byari biri murakoze cane yewe nsengiyubu nawe urakoze patrick nduwimana we aba bantu rero batatu patrick alexi na nsengiyumva urabumvise ngaho nawe urubuga ni urwawe
Eh, ndabumvirije aba bavukanyi eh, numvise ahanini batanga intererano ni ukuvuga cyane cyane alex na nsengiyumva eh, washaka na eh, mazina yanjye patrick nawe nyine yatanga intererano uko asesangura ikibazo kiri mu burundi Eh, ariko yabajije akabazo ati wewe ubona ni kubera iki abanyepolitike bikwegera ko bada- bada- badashyira imbere inyungu z'abanyagihugu kandi ndabakenguruka uko ari batatu kuko intererano batanze ni nziza biragaragara yuko ari abantu bifuza ko igihugu gisubira kuronka amahoro Eh, ngerageza rero kwishura kuko niwe yabajije akabazo patrick ati eh, ni kubera iki hama hari izo mpari ni kubera iki umenga abanyepolitike bari kwegera ko ntibashyira imbere inyungu- inyungu z'abanyagihugu Eh, buriya eh, igihe twagira ibiganiro yarusha ni ukuvuga abarundi abanyepolitike baserukiye abarundi kandi byamaze umwanya muniniya cyane hajya amasezerano bayashitse ko eh, ah, hamaze kuba eh, ibintu byinshi twatakaje Eh, ariko yari amasezerano novuga yuko yatanze inzira nziza yerekana ingene eh, igihugu kizorongorwa mu bijyanye na politiki Eh, urumva rero twege icyo gihe eh, abarundi nanjye ndimo twari twizeye yuko eh, ibintu bikunda gutera impari ni ukuvuga kuguma ku butegetsi eh, byo kubahiriza ibiringo Eh, twari tuzi yuko uburyo kandi nibwo buryo bwa demokarasi tuvuga demokarasi moderne ni uko abanyagihugu aribo bitorera ababarongoye twari tuzi rero yuko umuntu atowe rimwe eh, eh, akagira amahirwe agatorwa ubugira kabiri ariko kujya bari bavuze ati mibiringo bibiri stop nta kurenga ngo u- uzane ikindi kiringo cya gatatu niko twari tuzi twese abarundi Eh, ariko mu nyuma urabona ingene byaciye biba eh, eh, bigaragara yuko eh, hariho abanyepolitike kumbure bataratahura neza icyo no kwita demokarasi cyangwa alternance demokratike ni ukuvuga Eh, ni gusimburana naho ku rero- butegetsi mu buryo bwa demokarasi
Eh, ni kuvuga eh, abo nyene wumva ba- ba- ba- basigura baririmba demokarasi ati ni intwaro y'abanyagihugu mugabo ugasanga mu nyuma kubera baravuga ati "Eh, inyungu zacu zirabangamiwe eh, oya reka turabura umukenyuro nimba hari ikingo bavuga yuko cyamaze kurenga tutara- tudashobora kwiyongera ikindi reka duhindure tubicishe mu buryo ubu n'ubu kugira ngo eh, bagire ubwenge bwo kuguma ku butegetsi niyo ngorane urumva Eh, urabona rero n'ubu abantu babaye eh, ni ukuvuga novuga babaye oblige gusubira yarusha twari tuzi yuko ibyo yarusha twabisezereye mugabo tuzoguma tugendera ku masezerano yarusha n'ibwirizwa shingiro aho niho hari ikibazo eh, ndavuga ko ako kageso ko kutarumva neza eh, mbega ubutegetsi ni iki gutwara gutwarira abanyagihugu bigenda gute imigambi hanyuma ugasanga uwundi nawe avuga ati jewe ntari ku butegetsi ibyanjye birahagaze ni uko politike eh, si uburyo bwo kuvuga ngo utware ushikiriza imigambi ni- n'intuze n'ibyumviro uko ndabibona ku bwanjye politike yabaye nk'ikintu nokwita eh, source de reveni ingene umuntu abaho ingene ashobora kwitunga Eh, abonye rero yuko eh, eh, intere ziwe ziri menase eh, arakoresha uburyo bwose kugira ngo agume ku butegetsi ahanini nico mbona urumva turacyafise uwundi mwanya wo gusubira kwiga mugabo aho mpagaze cyane cyane ni ukuri amasezerano yarushu yarabye neza burya yari yaraduhaye inzira iyo tuyubahiriza ngira ngo igihugu ntikiba kiri muri muri iyi situwasho turimo radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga kuki ibiganiro by'abarundi bidatera imbere ibibera rusha bi- bi- bibangamiwe n'iki icya mbere twabonye ni uruhare rwa senared umutumire mukuru ni nduwimana patrick umuyobozi wa radiyo bonesha akaba n'umukuru wa abr urunani rw'amaradiyo mu burundi patrick nduwimana ariko hano nanone tuvuye kuri ikibazo cya senared hari n'ikibazo cy'umuhuza ku giti cye cyane cyane yuko bavuga yuko umu- umunyamabanga mukuru wa eyase ihagarariye biriya biganiro mu by'ukuri libera mfumekeko ashobora kuba afite uruhare rutuma umuhuza abangamira ku butegetsi bw'u Burundi ibyo byo hari ukuntu mwabisobanura
ntaworeka kubyumvira urabye ibiganiro biheruka kuri nyine byagenze abatumiwe abandi batatumiwe kuko icyo wamenya umuhuza mu kapa n'abamufasha bo ni ukwita yuko baragerageza bafite icyo nakwita sitarategi bakoresha kugira ngo bafashe abarundi izi ngorane barimo bazivemo ariko hageze rero kumenya abo ni ukwita abatumire east african community nayo ifitemo uruhara kuko nakubwiye ko ikibazo kiri mu minwe y'akarere ka afurika y'ubuseruko bisigura yuko bafitemo uruhare baragira n'icyo bagira mu gutumira abitabira ibyo biganiro kumbu rero umuhuza mu kapa iriya rawundi iheruka mu kwezi kwa gatanu yabaye nk'isomo cyangwa icyigwa ni nacyo gituma yafashe umwanya ukwemera yuko abakitabye ubuheruka azobumviriza kugira ngo batumire yaragiye arabumviriza abasenarede baragiranye ibiganiro ariko rero hageze yuko abatumira nka senarede haca haza cya kibazo nakubwiye leta ivuga iti oya senarede ntibashobora kuza nka senarede kuko turafite icyo tubagiriza ko murabibona leta hariyo ingingo ya oni ikunda gushyira imbere icyo nakwita UN security resolution y'ingingo ya mirongo ibiri na kabiri mirongo ine n'umunani aho bafatira agace iyo ngingo ivuga yuko abazojya mu biganiro ari abantu b'abanyamahoro abo ni ukwita de pacifique naho rero nibaza ko iyo ngingo umuntu atoyishyira ko cyane icyo nakwita speculation kuko uyu munsi igihugu kiri mu ngorane ntiwavuga ngo nzotumira abona ukwita abapasifiste mbega buriya umuntu agiye kuraba pasifiste ninde umunyamahoro ninde uyu munsi burya leta ni pasifike sindabyibaza opozisiyo nta ruhara yoba ifite muri kirize nabyo nyine birashoboka urumva rero buriya ibiganiro cyangwa icyo nakwita dialogue uko babyita kose biri hagati y'impande ebyiri zifitaniye amatati amatati amaze kuba icyo nakwita confuri urumva deja nta pacifique iba ikirimo haba harimo gucamirana bivana n'ukuntu iyo kirize iba ikiragenda nicyo gituma nibaza yuko kumbura ubu muhuza kugira ngo na leta ntihave ivuga ngo singenda ashobora kuvuga ati reka ndaba ubundi buryo bwo gutumira aba bantu bose nabonanye nabo naho batoza bitwa senarede cyangwa ukundi ariko bitwe yuko hari impande zibiri kuvuga uruhande rwa leta n'abayishyigikiye uruhande rw'abayirwanya n'ababashyigikiye hanyuma hake habayeho ba bandi twita abashinkantahe bariya baserukira eglise katolike abaserukira abafasoni abakenyezi abaserukira sosiyete sivile buriya na mediya ubundi na mediya yagomba kujyamo igatumirwa kuko nabo barafite icyo bashobora guterera kugira ngo igihugu gisore kuronka amahoro radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite kandi bernard niyonzima na jean paul bernard ari i kigali bernard wiriwe neza
mwiriwe uratangaza iki ikibazo cyawe
mbanze kubashima cyane kuba munyakiriye yego
noneho mfite akabazo nashaka kubaza umutumire haba ku mashaka ariyo podisa ari muri sinarede cyangwa ayari kerikitare kuri sinarede yose avuga agenda avuga ibibazo bibiri avuga yuko ikibazo cya mbere cyo kuganira ko ari twaziyeme manda hama icya kabiri ari kugarukana amahoro noneho ku ruhande rwa nkuru nziza naho bavuga yuko ikibazo cya manda cyarangiye esike nashambaze umuntu uzenya umutumire arabona yuko ibyo bibazo bibiri ayo mashaka ariyo azagenda kuganira ko nkuru nziza atabwa atabyemeye hari icyo hari umusaruro n'ibyo biganiro bizatanga iyo ku ruhande rwa ndabona umenga haracyayiho inzitizi kuko hariho ibintu byinshi batari kumvikana murakoze akabazo kanyine nako nari mfite bernard urakoze nawe niyo nzima nawe ari bujumbura niyo nzima wiriwe
wiriwe neza akabazo kawe
yego murakoze buryo murongo hanyuma jewe na je ndemeranya bariko baravuga yuko abo bose bagiye baratumirwa ku ruhande rwa opozisiyo biciye mu migambi ko bokwita ubwo butumire kandi uri kurabiraba nibyo kuko namba bazogenda baserukira abanyagihugu bo nyene batiserukiye byoba byumvikana kuko ibibazo bazoshikiriza nivyo n'iryo jambo niyose na rede yoshikirije ivyo naje ndemeranye navyo ariko ndafise akabazo kamwe nashobora kubaza umutumire Eh, nkavuga ati none eh, umuhuza Ese murabona yuko yoba afise indugu zikwiye zo gushobora gukonveka canke kwemeza uruhande rumwe urundi kugira bashobore gushika mu biganiro ataco basaba bose bafise bari bien équilibré bose niko Mm.
kabazo nariko ndagomba kubaza urakoze niyo nzima duhamagare na jean paul nawe ari bujumbura jean paul wiriwe neza
mwiriwe neza akabazo kawe
akabazo kanje ni ingene ba- bagiye baratumira abo muri opozisiyo Mm.
ntiba iyo iyo byari kuba byiza babatumiye nk'urwego sinarede kubera yuko iyo iyo babatumira nka sinarede bogenda ba- bavuga ati uyu niwe twatumye ijambo aja kutuvugira uku ariko batu- babatumiye imigwi imigwi kwabaye kubacamwo kubiri Mm.
sinibaza siniba canke utoba ari umutego wa leta washa- bashatse gutegwa kubera leta ikeneye uwo baganisi yitumira Mm.
niyo i- nayo nayo iri mu mu baburanyi mu bandi Mm. urakoze jean paul yego
Eh, nagira mbaze umutumire Mm.
wewe kamuhinga
komeza yofasha yo eh, yofasha yofasha iki kugira ba bose bagende bari ku meza imwe y'ibiganiro bagenda bari ku ku ijambo rimwe tugira amahoro ye jean paul urakoze
murakoze namwe patrick nduwimana ndabona bernard na jean paul basa n'abahuza kuri kiriya kibazo cyo kuvuga ngo aba baravuga gutya abandi bakavuga gutya ntibagire aho bahurira none wabafasha iki kugira ngo bagende bafite abazajya arusha bazagende bafite u- gushaka ku- kumvikana guhuza noneho niyo nzima ati ubona umuhuza afite imbaraga zihagije afite ingufu zihagije zo kubahuza koko
Eh, ndashimira abatumire ku bibazo babajije Eh, ubundi mu bisanzwe iyo hari amatati niko bigenda urumva hari impande zibiri uruhande rumwe ni leta eh, n'abayishyigikiye urundi ruhande ni opozisiyo ni ukuvuga opozisiyo izwi cyane ni sinarede hari n'abandi mugabo batari muri sinarede bari muri opozisiyo urumva eh, eh, intandaro ya byose eh, eh, ni impari zabaye ku bijyanye n'uko nkuru nziza afise uburenganzira bwo gusura kwitoza cyane atabwafise urumva eh, opozisiyo ivuga iti manda ya gatatu siyo kuko yarahonyanze abarusha yarahora- yarahonyanze by'izo shingiro abo kwa nkuru nziza bati eka ibya manda ntimusubire no kubivuga kuko n'amatora twarayagiyemo ubu leta iriho ni leta yatowe n'abanyagihugu urumva ni impande zibiri umwe umwe wese ahagaze eh, eh, kuri pozisiyo no- yiwe icyo nuvuga eh, jewe mpagaze ngaha sindahava uwundi ati mpagaze ngaha sindahava aho rero niho haca haza rero uruhara rw'umuhuza umuhuza rero ntihavuga ati none uyu ko ahagaze ngaha undi nawe akaba ahagaze ngaha mbega ni igiki cyotuma umwe wese arekure kugira ngo bahurire hagati na hagati ku neza y'amahoro y'abarundi n'uburundi aho niho rero haca haba eh, role y'umuhuza Eh, kandi eh, uravye nk'itangazo nabonye eh, ibiro vy'umuhuza vyasohoye eh, canke eh, ibiro vy'irya vya east african secretariat eh, baravuze yuko mu biganiro umuhuza yagiranye n'impande zitandukanye abo yagiye arabonana mu nyuma ya biriya biganiro biheruka mu kwezi kwa gatanu hari ibibazo yabonye byaguma bigaruka bishyirwa imbere na bamwe n'abandi muri iryo tangazo icyo nabonye baravugamo arusha kubahiriza amasezerano yarusha n'ibyizo shingiro hanyuma hakaza umutekano hakaza iby'ubutunzi hakaza demokarasi urumva dusubiye muri yarusha
kandi byari byararangiye Nanje- Eh, dusubiye muri yarusha niyo nakubwiye nti buriya amasezerano yarusha yari yaratanze inzira zose zishoboka z'ingene ibibazo bishobora ku- kwaduka ingene bitorega inyishu ubwo rero nimba nimba azoba ari ajenda bose bavuze ati arusha tugomba kuyubahiriza n'ibyizo shingiro tugomba kubyubahiriza bakagendera kuri ivyo ndabona yuko umwe umwe wese ku ruhande rwiwe azobona inyishu mugabo rero hakaba ukudadaza kugira ngo nakubwiye ndi umuntu amaze kugera ku butegetsi nk'uko tubibona uyu munsi leta ya nkuru nziza bakubwira bati amatora yaraheze ubu mwitegurire ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bakaguma bahagaze ngabo arusha bakayishyira uruhande ibyiza bashingiro bati ntimusubiremo kubera sentare yubahiriza ibyiza bashingiro yamaze guca urubanza aho bizoba bigoranye mugabo bose bemeranya ati reka dutsimbatarire kuri arusha mbega arusha yavuga iki n'umuhuza abafasha ariko rero n'umuhuza buriya arafashwa mugabo genda afite icyizere kuko nyakubahwa mukapa buriya igihe hari ibiganiro by'iyarusha yari umukuru w'igihugu cya tanzania hariho byinshi azi byapfundikiwe yarusha ubwo rero ngira ngo azobibibutsa ntiyabiributsa ati raba ngaha mwarakiriganye aha mwarakiriganye aha no gukosora mushyira imbere neza y'abanyagihugu mugabo rero hakenewe rimwe nakubwira nti kome ikibazo kiri mu karere kuvuga east african community arakeneye ubufasha bw'abakuru b'ibihugu by'aka karere kuko ikibazo cy'uburundi gifite ingaruka ku karere uyu munsi hari impunzi ibihumbi n'ibihumbi urumva yego ejo bishobora kubyara izindi ngorane zikomeye uyu munsi hariyo abantu batara bavuga ngo yuko bagomba gukoresha umuheto kugira ngo bemeze inkuru nziza yuko yo kubahiriza amasezerano cyangwa iby'ibiringo abo nabo ntiturabumva ejo ku rwego bashobora kuza nicyo gituma ntibaza ko ku neza y'amahoro ikibazo cyotorera inyishu hakiri kare ibintu bitarayangara
niko se patrick we niyo nzima yabajije ati ubona umuhuza kuko afite ingufu zo kumvikanisha aba bantu ariko kandi wavuze ngo agomba gufashwa kuko nkurikije ntabwo biri ntabwo ari ikibazo kiri mu minwe ye urebye we yunganira na perezida museveni bombi batumwe na eyase mu magambo makeya buriya eyase ifite ububasha ifite ingufu inyuze muri mukapa na museveni bafite ingufu zo kumvikanisha abarundi koko
ndakubwiye yuko abakuru b'ibihugu ba eyase babishyizemo ingufu byose birashoboka ndetse kubera iki aba museveni yarabaye umuhuza mu matasi y'abarundi mbere tukiri mu ntambara aba mukapa yarabaye perezida wa tanzania ibiganiro byose byabera tanzania yarusha niho yari ari urumva bose barazi ibibazo aho bihagaze barazi ibiri muri yarusha cyane cyane nicyo gituma mvuga nti nabo nyine kubwira bavuga ati mwe mwabarundi ni kubera ko mwihindukiza mu ijambo igihe mwaza ngaha mugasezerana twari tuzi ko ibyo by'imari bijyanye n'ibiringo n'ibindi byarangiye hanyuma kandi mukapa uko ndabibona impande zose ziramwemera nanjye ndamufitiye ku icyizere urabye n'ukuntu ariko arabyifatamwo kandi ikintu abantu bagomba kumenya thomas ibiganiro bitanguye inyinshi n'izitoga uyu munsi nyine ni ukugira ni ukwihangana bifata igihe
birashobora gufata igihe cyangwa n'ibifata igihe ariko iminsi ya mbere hari abaho kwinubana hari abaho kudadaza ariko abantu bagiye barahura bakavugana buke buke baramenya ukuri hanyuma ikindi nacyo ni uko tutazoronka mandela cyangwa turonke nyerere bariya abantu bari bubashwe cyane ijambo bavuga ryatari rijya mu ngira ariko twizere yuko mukapa azohabera umushinga ntaye kandi uramaze kubona yuko yumviriza impande zose hanyuma agahereza raporo umukuriye no kuvuga museveni buriya buke buke bazogerageza hanyuma uko byagenda kare uko nabibona habaye burokaje batuma ko inama y'akarere y'abakuru b'igihugu akaba aribo bafata umwanzuro harya perezida kagame w'u rwanda we ntiyari mu muhango wo gushyira gutera igikumu kuri ayo masezerano yarusha ya mbere
kiriya gihe mu bihumbi bibiri sinibuka neza ko yari ahari mbwa ngo yari ahari nimba atahatari bizimungu sindabyibuka neza ariko nk'uyu munsi urabona ikibazo gihari iyo tuvuze akarere naho nyine ni ukuvuga ibintu uko bimeze urabona nk'ubu u rwanda leta y'uburundi iragwagiriza ko rufite uruhare muri kirizi y'uburundi nicyo gituma nibaza yuko ntiwovuga ngo ngo nyakubahwa kagame ngo ngo agende ngo ngo ngo agire uruhare oya sindabyibaza nawe nyine sinibaza ko yobyemera kuko baramaze kumwagiriza bikwiriye kandi yaramaze kwisigura avuga yuko ingorane atari wazitera nicyo gituma nibaza yuko ubu ko hatowe umuhuza yitwa mukapa kandi akaba yizewe n'impande zose hakaba n'uwumukurira yitwa museveni reka icyo kibazo kigume mu minwe y'abo bantu babiri hanyuma noneho nihaba burokaje hazotuma ko inama y'abakuru b'ibihugu b'akarere kandi buriya bazoraba inyungu z'ibihugu byose bigize akarere ka east african community cyane cyane baraba ingaruka kuko buriya uburundi butaronse amahoro n'ibindi bihugu nta mahoro bizoronga radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga kuki ibiganiro biteganijwe arusha ejo kuwa kabiri kuva byatangira nta mwanzuro birageraho nta kintu kigaragara birageraho inzitizi ni izihe nibyo turi kuganiraho umutumire ni patrick nduwimana umuyobozi wa radiyo bonesha akaba n'umukuru wa abr association burundaise de radio diffuseur ni ukuvuga urunani rw'amaradiyo mu burundi kuri telefone dufite mandela ari bujumbura niyo gisubizo ari kigali na enoc ari bujumbura mandela wiriwe neza
wiriwe neza ikibazo cyawe
hamwe n'ikibazo ahandi naho ni intererano ego nashaka kuvuga ubwa mbere kuri aba banyepolitike bose batavuga rumwe na leta cyane cyane abahurukiye mu runani sinarede twarumvise yuko mu minsi iheze bagiye nk'abidohora bamera nk'urunani nk'uko rwagomba gusambuka ariko ntubasaba yuko muri ibi biganiro bagiye kugira iyo arusha icyari cyatumye bashinga rujya runani n'icyatumye bari barabyase ubwa mbere aricyo bahurira ko cyane cyane bakareka inyungu zabo nk'uko bavuga yuko ubwa mbere bahaniye inyungu z'abanyagihugu babandanye bahagaze aho bari bahagaze bavuga rumwe yeee
hano nkacanza ku muhuza umuhuza we uko ariko arabitunganya ariko arabikora neza ariko icyo nasaba ni uko nawe atorwa mu mutego ujya mu muhanga wa iyase uko abanyepolitike batavuga rumwe na leta bobo ntibamwemera baramwinuba ibyo nabyo bijyanye n'ukugene buba bibaza yuko yoba ariko aratuma umuhuza akora uku cyangwa kuriya aho twasaba rero umuhuza yuko nawe yohagabira nta agakoresha ubushinga nta ebyiri kumbe ko bamwiyamirije nawe akamenya ingene bakorana agakora amunze yeee mandela urakoze
yego nagomba ndangirize kuri iki kibazo cya nyuma yeee ikomeza yego yego hariho imigwi myinshi yavuze yuko yagombye gufata ibigwanisho kugira ngo irwanye buno butegetsi bwa perezida nkuru nziza iyo nayo ntiturumva yuko yoba yaratumiwe kandi muri kahise naho twarabonye yuko ibiganiro byagiye biraba mu gihe hariho imigwi imwe imwe idatumiwe kandi irwanya ubwo butegetsi nabwo butayemera twarabonye yuko atanyinshi yigeze itorwa mu gihe batagiye ku ntebe imwe ngo bicarane bayage baganire twasaba rero umuhuza yuko n'iyo migwi atoyibagira kuko yosanga agiye gusubira inyuma abarundi nabo bariko baramererwa nabi murakoze yeee urakoze mandela noneho duhamagare niyo gisubizo ari i kigali niyo gisubizo wiriwe
yego mwiriwe neza yeee vuga cyane
ndabona ndabumva neza ariko ngewe yeee ikibazo cyawe
ngewe n'ibitekerezo ngira ngo nanjye ni ku bijyanye n'impamvu bino biganiro biriho biba by'abarundi bitagira icyo bigeraho buriya murabona ku mpande zombi impande zombi nizo ubwazo zigomba kubigiramo ubushake ntabwo ikibazo ari umuhuza ntabwo ikibazo ari aho bibera ahubwo hari ubushake buke ku baganira kuko ni ukuvuga ngo wenda nk'urugero nka senari yakagombye kumenya ngo ntabwo izina zina leta ariryo rizajya kuvugana n'umuhuza ahubwo bariya abantu bagize sivurezi bemerwa gutumirwa bita ibiganiro bavuga ikibazo bafite bagiye mu biganiro ntabwo ibyo bibazo byarushya bavuga byishwe ayo masezerano yahonyowe ntabwo bazayavuga batagiye kwicarana ntibagende bicarane bagitangaza nyine bicara bigaragariza abarundi ko bafite ubushake bw'uko abo barundi bagira amahoro aho kuvuga ngo batimbare ku cyubahiro cy'izina sinarede kandi abarigize bari gutumirwa ariko ngo ntibajyaho batavuze sinarede ni ukuvuga ngo bazaba bashimbaraye ku cyubahiro ntabwo bazaba bashimbaraye ku nyungu z'abarundi ariko niba bashaka ko inyungu z'abarundi zijya mbere bagomba kwitaba bakagenda bakavuga ikibazo cyabo bagezeyo nk'uko niba izina senarede ritatumiwe ariko abarigize batumiwe kuko abo bantu batakwitaba ngo bajye kuvuga ibyo bibazo bicaranye n'umuhungu ikintu cya mbere kimwe kigaragaza ko badashaka inyungu z'ubundi ko zijya mbere yeee niyo gisubizo urakoze izo mpamvu yego
yego namwe mututse cyane kandi murakoze guhora mudufasha kugira ngo dushyikirize ibitekerezo tuba dufite ye ijwi ry'amerika duhamagare na enoke ari bujumbura enoke wiriwe neza
mwiriwe tomasi ikibazo cyawe
ego ikibazo cyanjye nagira mbanze ndamutse mutumire kwanza yego arakumva hanyuma ego ikibazo cyanjye nagira mbanze mutumire Mm,
kuko sinarede nigeze ko kuwama nkurikira iyi radiyo voix d'Amerique yagumye isaba yuko iyi leta ya nkurunziza itayemera ati ibiganiro bojamwo bosaba yuko hoba intwaro ufata ikibanza nagira mbaze nk'umutumire mm, icyo bagenda baganira basaba yuko hoba intwaro ufata ikibanza abona ari iyihe ngaruka mbi yoshyikira abarundi cyangwa n'iyihe neza yabona yoza ifasha abarundi nicyo kibazo mfite hama tugasaba ibiganiro ko byogenda neza imana izibajya imbere ye enoke urakoze
yego murakoze namwe
patrick nduwimana n- abandi batanze inama mandera na niyo na niyo gisubizo enoke niwe ubaza ati senarede ko twumva ngo isaba i- in- intwaro mfatakibanza ati ibyiza yatuzanira ni ibihe ibibi yatuzanira ni ibihe
Eh, sishobora ku icyo nokwita ku anticipation sinzi ngeno kivuga mu kirundi eh, mu gihe ntaramenya eh, inyishu zizofatirwa cyangwa ingingo zizofatirwa muri ibyo biganiro Eh, ariko icyo novuga ni uko nabonye eh, kenshi mu bihugu aho ibijanye n'amatora icyo nokwita les elections conflictuelles nk'uku nk'amatora yabaye mu burundi bibiri na cumi na gatanu wabonye ko yabayemo impari ah, benshi batemeye ibyavuyemo aho novuga cyane cyane nk'abo basinarebye n'abandi Mm.
ubundi twabonye eh, ivyo bya leta mfatakibanza ari wo muti kenshi ushiga imbere hakaba leta afata kibanza mu ntumbero y'uko noneho hatunganywa ayandi matora bibaza ko azoba ari amatora atagira agatosi amatora atunganije neza eh, atuma noneho amatora atabyara intambara ahubwo abyara amahoro n'umutekano n'ubutungane Mm.
ariko rero eh, aho rero sinshobora kuvuga nti mbega izotubyarira iki cyangwa izotuzanira iki uko je mbona ibyari bikenewe impari zo zirahari ingorane zirahari ntawo bideha kuko biragaragara abamaze gupfa ni benshi abangajwe ni benshi Mm.
abirirwa barafatwa ku munsi ku munsi bagafungwa ubona ko bafunzwe ku mvo bahogwa ibyiyumviro byabo cyangwa umukeko ni benshi abanyuruzwe ni benshi ubutunzi bumeze nabi aho rero ni haho haca haboneka rero umuntu akunda inyungu z'umunyagihugu Mm.
ntihazobonekera rero Mhm.
muri icyo gihe rero ni hamwe mvuga nti umushinga ntazobonekera muri ibi biganiro uwushaka amahoro azobonekera muri ibi biganiro uwushaka imigumuko azobonekera muri ibi biganiro
ese patrick ni hamwe mvuga nti yego a- aho ngaho uvuze akantu gatumye ntekereza ngo nk'abanyagihugu mwebwe mukurikirana ibintu mukabisesengura mubona abanyagihugu ba- nk'abo bantu ako kantu uvuze abashinga ntayo bazagaragarira mu biganiro abandi bashaka kugumuka bazagaragarira mu biganiro abanyagihugu bashobora kugira uruhe ruhare rwo gushyigikira abantu baba- rwo gushyigikira ababajyana imbere bagakumira bakigizayo abo ngabo bashaka kuba ku- ku- ku- kubasubiza inyuma mu migumuko mu kuda mbese mu kutagira ubushinga ntahe
Eh, ukurikiye mfatire nk'akararo nk'aba bantu bahamagaye muri iki kiganiro bose ngira ngo wumvise ko bose bifuza yuko ah, abagiye mu biganiro bashyira imbere neza y'aba- y'abanyagihugu y'abarundi Mm.
bashyira imbere amahoro erega buriya igihugu kitagira amahoro ntikizofa cyaragize iterambere kandi buriya nta muntu uw'inyungu naho wakwibaza ngo uyu munsi ni ubutegetsi ngo nzojya abandi bamerewe nabi nzojya abandi bari hanze eh, uwuzokatira nzomufunga uwuzogira iki nzomushyira hasi nawe nyine nta mahoro uba ufite Eh, urabye eh, uyu munsi njye n'abanyagihugu bamerewe jewe eh, ndi hanze mugabo nirirwa ndavugana n'abantu mu muryango nirirwa ndavugana n'abagenzi bakatubwira ati ubukene buraturembeje ifaranga ry'uburundi ryataye agaciro ku isoko ugiye ugiye gusuma ntacyo ubusuma ibintu bisigaye bizimba ku munsi ku munsi Eh, urumva buriya mahoro na- umuntu atifuza amahoro buriya ntaba ntaba ari umuntu nibaza eh, kiremwa cy'imana amahoro nicyo kintu cya mbere kizana iterambere kuri buri umwe wese umuntu rero yumvura yuko eh, azokoresha inguvu kugira ngo yiyemeze ariko arihenda kuko ugakoresha ingufu abandi bagakoresha izindi nicyo gituma nibaza yuko kujyana kubwiye nizere ko bijya umuhuza yavuze ati ibintu nyamukuru nabonye mu bo twahuye ni uko arusha yubahirizwa igashyirwa mu ngiro amasenani constitution uko nyine hanyuma tukaraba ingene umutekano ugaruka hanyuma tukaraba ingene n'ibindi bikurikira bya demokarasi ni ukuvuga ukwishyira n'ukwizana usize ibyiyumviro ataco winona ibimenyeshamakuru bigakora amashyirahamwe yigenga agakora kujya nyine buriya tuba twageze ku ntambwe ikomeye mu burundi tugakoresha ariko urabona ko mu munota umwe mu isegonda ku itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwa kane hanyuma hakurikira cumi na gatatu z'ukwa gatanu mu mwaka uheze ibintu byaciye bisubira inyuma rwose twasubiye kuri zero cyangwa munsi ya zero uyu munsi uraba ubutunzi bwacu ntibushobora kuba ntitugira icyo nakwita ifatire ntitugira ahantu dufatiye abantu bari bizeye yuko uburundi burimo amahoro abavuzi atunga bashobora kuzana imitahe bagatanga akazi ubu nta bahari bose barafunze baragiye raba uyu munsi leta ivuga yuko ibintu byinshi yabihagaritse uyu munsi bari baraduza amatagisi uyu munsi perimi wumvise ko bayishyize ku bihumbi ijana ubwo bose ni uburyo bwo kurondera amahera kuko nta bundi buryo na buriya leta nayo nyine iri mu bibazo bikomeye ni ukuvuga byose biterwa n'iki ni kubera hariho ingorane z'umutekano kubera hari ingorane za guverinanse ingorane z'amahoro abo rero biyumvira yuko uburundi buzoguma muri iyi ntuze bo bibaza yuko twebwe turakingiwe dufite inzego z'umutekano dufite igipolisi bariya bari hanze ni akazi kabo no igihugu ni icy'abarundi bose tugomba kucyubaka twese
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga turaganira ku biganiro by'amahoro kuri telefone dufite misago ari muyinga misago wiriwe
abaye mwiriwe bwana tomasi kamirindi ndahaye namwiriwe n'abatwumvire damwe n'uwo mutumire yego akabazo kawe
akabazo kanjye ubwa mbere na jewe ndi mu bantu biyumvira ko abarundi twoganira gushika naho amahoro aboneka kuko burya ibigiye imana bigira imana ariko hariho akantu patrick yaravuze ati hariho ingingo mirongo ibiri na kabiri mirongo ine n'umunani iravuga neza kandi n'iya oni iravuga neza ko haba harimwo abaganira atabyo bagirirwa none bwana patrick nduwimana abo bantu nibasanga umuhuza agasanga harimwo abafite ibyo bagirirwa nka bajya bashatse kubita kudeta nka bajya bishe abantu mu mabarabara bagaturira abantu ngaho iwacu baraturiye abantu mugabo mu gisagara cya bujumbura abo bantu hanyuma leta ikabanka bwana patrick aho onye wumva leta izoba ari mbi cabure wumva doba bizoba ari ko zoba akurikije amategeko yawe nta ikindi kibazo bwana wavuze uti hariho bashaka kugira nk'ibyo bagize abasenge defudede bakiva mu ishyamba kandi n'ibyo mugabo jewe ku bwanjye nk'umurundi tukiri ngaha mu gihugu ko mweho mwaranagiye imana yarabahaye ngira ngo mwararose ukuntu mwurira indege nashaka kuvuga nk'uko wowe uri umunyamakuru urazi byinshi bwana patrick turabye iyi leta nubwo muvuga ngo batowe na bake n'abari ngaha mu gihugu gusa batahunze naho boyitora bararenga mirongo itandatu ku ijana ariko ibyo patrick ntabyo yavuze di misago ibyo patrick ntabyo yavuze ndumva ubimuhimbiye yavuze ati ati iyi leta ati yatowe ku ngufu kandi itatowe na bose mugabo rero njyewe nkavuga nti hamwe hamwe abayitoye naho twoharura baba bari ngaha mu gihugu ku bahunze nibo bake none bwana patrick ubu ko bagiye kujya yarusha hanyuma wavuze ati abagende bakunda igihugu kandi n'ibyo ntibarabe inyungu zabo mubwo umaze kuraba ukuntu muri senarede honyine bacanyemwo uno munsi ngaho iwacu mwumvishe rero wose ngenda ku mana muri senarede avuga ati twe tuzogenda hirya y'ejo pangarate cima yavuga ati tudatumiye nka senarede ntituzogenda ubu mwumva ko abakunda igihugu ari bande hama nashaka kurangiza ndakubaza bwana patrick nduwimana ko mwavuze ati n'abanyamakuru bazotumirwa nka wewe nta butumire baguhaye nimba batabuguhaye habuze iki hanyuma abanyamakuru benshi nk'iradiyo y'iwawe yari yavugiwe ko bajya batembagaje ubutegetsi mbega ntibyari kuba byiza kugira ugende ubaho umuco igituma iradiyo yigenga yovugisha abatembagaje ubutegetsi murakoze ye misago nawe urakoze duhamagare na yves ari bujumbura noneho patrick abasubirize rimwe ndabona n'igihe kigenda kigana ku musozo hanyuma dusoze yves we uraho urakomeye yves ni steve ah bari bambwiye yves ni steve nuko steve bite rero
ni sawa ni sawa kamera ye ikibazo cyawe ese urimo urahondagura ibiki steve steve ndabona y- asamariye mu bindi mutubabarire noneho umutumire asubize misago patrick nduwimana ngaho rero umusubize
Eh, misago numvise ikibazo ciwe kandi yagarutse kuri rya ngingo ya oni mirongo ibiri na kabiri mirongo ine n'umunani ariyo leta ikunda gushyira imbere ariko vuba vuba mu majambo make novuga nti eh, leta eh, iyo ifatiye kuri iyo ngingo eh, ku bwayo irabona ko iri mu kuri mugabo je ku bwanjye nta leta nk'uruhande rumwe ruri mu matati kuko amatati ni hagati ya leta n'abayirwanya kandi buriya mumaze kuba abantu babiri mufitanye amatati buriya si wowe witorera abo muganira buriya ah, leta igenda ifise eh, novuga nk'ijwi rimwe cyangwa igihagararo kimwe n'abariya bandi batavuga rumwe na leta niko bigomba kugenda mu biganiro babyita de parti en conflit ubwo rero uri muri konfi si we yitorera abo abo abo baganira je ni- niho mpagaze mu bisanzwe kandi ikindi nacyo nagira nibutse muri kahise ka vuba uko twabibonye na- wa- wumvise aho nahereye kuri leta mfata kibanza ya nkuru nziza ya ya ya mu mbabarire ya Buya- ya buyoya nawe nyine yarakoresheje eh, uburyo nk'ubwo bwo gukumira yarakumiriye abasenedefitd yavuze ko adashobora kuvugana n'abantu bi- ngo bakoresha ibyumviro by'ihonyabwoko nagira nibutse abantu ingene yabita yabita de tribalo teroriste genocidaire ariko mu nyuma byaragaragaye yuko ntashobora gukwepa ibibazo kuko abamugwanya kiriya gihe bari bafashe ibigwanisho nibo yagomba kuganira nabo kuko nibo bari bafite eh, no kwita eh, batumye igihugu kitaronka amahoro gihungabana kandi bara- bari bafite ibyo bashyira imbere bavuga bati tugomba guhabuza demokarasi tugomba gukuraho ikumirwa tugomba gushyiraho intwaro zitorewe n'abanyagihugu none raba uyu munsi nabo nyine eh, yavuze ati none ko iyo leta nayo itatowe na bose ariyo abayitowe nibyo uko amatora yagenze yarahakanye benshi ntibayemeye ari na- ari mu yateye ari mu byateye amatati ni uku n'uku mugabo ikigaragara ni uko benshi batabyemeye ibyavuye mu matora ikindi nacyo ni uko n'abarorerezi bariya ni ukwita rerezi observateri bariya bahagararira amatora kugira babone ko yagenda yagenze neza barakuye akarenge sinobisubiramo muri azi ni ukuvuga ama- amatora yabaye les elections conflictuelles amatora yazanye imari hako ku- hakuzana ituze nico rero novuga ni eh, ubu rero ko eh, basubiye kugira rusha eh, abagiyeyo nizere ko aribo bagomba kujayo kuko n'ubundi naho nyine no kuhagabira ntihagenda abantu bagenda gutesha umwanya ibiganiro ntihagenda abantu badafite icyo ba- ba- ba- no- novuga eh, parti en conflit batari eh, batari impliqué muri conflit buriya bariya abandi bagenda abasosiyete sivile aba- abapatiri n'abasenyeri n'abanyamadini bajya bagenda nk'abahanuzi Eh, bajya bagenda nk'abahanuzi mugabo ubundi ibiganiro ni hagati y'abantu bafitanye amatati nicyo gituma navuga ni uyu munsi amatati arahari nawo bideha amatati icyayateye ara- ara- a- eh, kirazwi ni ikiringo cya gatatu cya perezida nkurunziza niho hari impari ubwo rero tuvuge tuti none uyu munsi hakenewe iki tubandanye muri ibi urumva tubandanye abantu ba- ba- bapfa tubandanye impunzi zihunga zi- zi- ziherera hanze y'igihugu urumva u- ukeneye amahoro arama uraba kazoza k'abana k'abazovuka ejo ntiwiraba wewe Eh, hanyuma patrick ikindi rero- yego eh, yara- yabajije ati waratumiwe wowe
oya urumva navuze jewe nari navuze nti n'ibimenyeshamakuru buriya twari twifuje ko dutumirwa kuko murazi ko hari ikibazo mu burundi amaradiyo yarasambuwe ni ukuvuga amaradiyo yigenga harimo amara- iradiyo nari ndongoye twari twasabye umuhuza y'uko yodutumira ariko gushika ubu u- uyu mwanya two turavugana nta butumire twaronse eh, ariko twashoboye kurungika ubutumwa eh, twizere yuko buzoshikira umuhuza ubutumwa bwacu rero nta kindi twa- twashizemo twasabye yuko bodufasha mu bibazo bazokwiga kuko uvuze ngo demokarasi nta demokarasi ishobora kubaho ata ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ata bwigenge bwo guserukira ibyu- byo guserura ibyumviro ataco winona twasabye yuko amaradiyo yacu yasambuwe akugagwa baho yareka agasubira agakora kandi buriya uyu munsi mu gihugu eh, hariho abanyagihugu benshi banyotewe gusubira kumva amaradiyo yacu hari abanyagihugu basuye ku- ku- banyotewe kubona dusubira mu gihugu tugakora ukuri kwamye nicyo twasabye muri ubu rwandiko eh, twarukiye umuhuza Patrick Hanyuma, Nduwimana Eh, Patrick Nduwimana ndagushimiye cyane akanya karatushiranye rwose komera imana ikomeze igufashe ndagushimiye n'abandi bose ndabashimiye